iyi mwumva na ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu rwanda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali no kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi mu burundi turi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ikisoro muri uganda mutwumvira kuri voice of muhabura kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda tubibutsa kandi ko mwasanga ibiganiro byacu ku rubuga rwacu rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu muri uyu mwanya hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose twishimiye kubana namwe muri kiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu uyu munsi turaganira ku bibazo by'umugongo bituruka kuki umugongo wacu twawitaho gute mube hafi muganire n'umutumirwa tubahaye ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri iki kiganiro muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika nongeye kubaha ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri kiganiro muri isanga cy'uyu munsi turi kumwe n'inzobere mu buvuzi ngororangingo uyu munsi rero turibanda ku ndwara y'umugongo umutumirwa wacu ni muganga dewo ndayishimiye washinze n'ikigo cyita ku bagore bafite ibibazo by'umugongo n'ibyo kujojoba n'ibindi ari mu burundi muduhe rero telefone zanyu tuze kubaha ijambo musobanuze mwakoze cyane abamaze kuziduha twabonye ko muri benshi mwifuza kugira ibyo mubaza ku bijyanye n'umugongo n'abatsindiye rero reka twakire umutumirwa wacu muganga ndayishimiye dewo amahoro cyane uraho neza urakomeye murakoze cyane ku butumire mwampaye igihe ikaze ku ijwi rya amerika nagushimiye cyane rwose kuba ufashe uyu mwanya kugira ngo uganire n'abakunzi b'ijwi rya amerika bafite ibibazo bitandukanye bifuza gusobanukirwaho bijyanye n'umugongo uyu munsi rero nagira ngo udufashe dusobanukirwe n'ibyo bibazo igitera umugongo ni iki tubwire icyo umuntu yakora kugira ngo yirinde kuwurwara ndetse niba hari n'imyitwarire umuntu yagira kugira ngo akumire ibibazo by'umugongo none mbere na mbere iyo tuvuze umugongo abantu bumva ikihe gice cy'umubiri
murakoze cyane ku butumire kuko nari nteje kubibashimira hama mu kwishyura kino kibazo ati mbega umuntu avuze igice cy'umugongo yumva iki ubwa mbere umugongo benshi bumva bumva ahantu bita mu kiyunguyungu ni mu mvugo yo mu kirundi ni umugongo uri haruguru y'igisusu hama ugaheza ugahura n'igice cy'umugongo gifashe utugufa tw'imbavu aho benshi bavuga bati ni umugongo wo haruguru hama hakabaho n'umugongo wo ku izosi umugabo kenshi ku ndwara y'umugongo no ku mvugo abantu benshi bamenyereye iyo umuntu avuze umugongo ni umugongo ahantu bita mu kiyunguyungu ni umugongo uri hepfo hagati na hagati uvuye ku bisusu uduga ku makote ku tugufa dufashe imbavu mu majambo make ntubanze kugeza ngaho kuko umugongo ni imvugo abantu bose bumva bavuga ati ndarwara umugongo ni ikintu kiriho ku isi nzima turazi ko umugongo ari indwara ya mbere ibabaje gusumba izindi murakoze cyane yego murakoze rwose uhuje n'uwitwa daniyeli yanditse daniyeli ntira yavuze ati imigongo y'ubu umengo ni akaranda none rero ni izihe ndwara zifata umugongo muri make Eh, mm, mpereye aho eh, nagira mbanze ngarume ku ijambo ko ku isi haherutse kuboneka ko umugongo ari wo mu- ari imyanduruko ya mbere yo gusiba ku kazi kw'abantu benshi ku ku isi nzima bakerekana ko n'ibice mirongo umunani ku ijana kw'abo bantu uwo bata- bishika rimwe mu buzima akarwara umugongo kandi ko ibice birenga mirongo umunani by'amafaranga umuntu ashyira mu byo kwivuza mu ma mituweli yose yo ku isi aherera ku ndwara y'umugongo iyo twita rombarge chronique rero mu bintu bitera umugongo nyezina hariho akazi dukora hariho kuba umuntu aguma ahagaze umwanya munininya hariho kwicara umwanya munininya gusumba ugasanga akazi kiba aguma yicaye kuva mu gitondo gushika ku mugoroba hariho kuguma umuntu aterura ibintu biremereye ari ibyo amanika hejuru ari ibyo amanura hari umugongo uhagaze kuba umuntu ateze gukora mu kazi yunamye hariho no kuba umuntu ashobora kuguma ahagaze iminota irenga mirongo itatu cyangwa akaguma yicaye umwanya munini cyangwa gukoresha ibintu bituma bigenda biravibura icyo ni ukwita viburasiyo nk'abajya batsindagira ibarabara abagira ucaye kwicara nabi mu modoka mu kazi ku ntebe ugasanga intebe imeze nabi imatera umuntu aryamako akazi dukora mu majambo make ibitera umugongo ni byinshi mugabo ngarukirije ngaho nuko mbanza kuvuga ko umugongo naho uri mu migwi ibiri Mhm.
hariho umugongo twita umugongo specific ufite inyanduruko ku ndwara nka infection cyangwa kurwara eh, indwara yinyegeje inyuma gushuha kugira indwara y'amasigo kugira indwara yu- ihagaze kuri infection urinere bitandukanye eh, kugira indwara izwi nk'ubu byihute cyangwa tumeur iyo biri mu ruti rw'umugongo umuntu ashobora kuba yatemvye ashobora kuba yahengamye uruti rw'umugongo kubera kwicara nawe umwanya muremure n'ibindi nk'ibyo iyo bifata igice gito ni ku bice bitanu ku biri icumi ku ijana ariko ahandi umugongo urenze ibice mirongo umunani ku ijana ni umugongo ufata abantu bose kuva ku myaka mirongo ibiri gushika kuduga uwo mugongo usanga ibipimo byose ahubwira ko ari normal nicyo gituma novuga ko ari umu- umugongo ari indwara ikomeye cyane mugabo ibiwutera nabyo ni byinshi cyane murakoze yego murakoze Um, ha- mwari muvuze ko umugongo ushobora gufata abantu bose baba abatoya kuva ku myaka makumyabiri ukazamura ariko abantu bakuru bakunze gutaka umugongo byaba biterwa n'iki
Eh, murakoze cyane kenshi mubuti abantu bakuru baraba batarirwa n'umugongo gusumba ibindi hariho icyo twita arthrose ni nk'ubusaza ah, bw'utugufa twita utu- utuvertebre muri utwo tuvertebre rero haba hasanzwemwo akantu kameze nka disike kugira umuntu inzu mu kuyubaka haba harimo hagati na hagati akatafari n'agasima ako kantu rero kameze nk'impeta niko twita disike rero hagati na hagati haragabanuka icyo twakwita arthrose cyangwa akagufa kakava mu kibanza kakamera nk'agasohoka hanze rero uko imyaka igenda ibisanya usanga uko umuntu ageze mu zabukuru ingufu ziba zaramaze gutangwa kugabanuka kwi- akazi yakoze yakoze umwanya munini bigatuma ababara hama imitsi igatakaza ingufu nk'uko byategerezwa hama hakazamo n'izindi ndwara nka neresiyatike n'izindi ndwara ziba zinyegeje inyuma nk'ibyo twita amasiporiyozi cyangwa guhengama kurutira umugongo abantu bakuze rero benshi barakarirwa n'indwara y'umugongo kubera imyaka no kubera akazi bakoze no kubera uko gusaza kutugufa tumwe tumwe twurutira umugongo Mhm.
Murakoze. Mm.
Ye, dukomeze rero tuganira mu kanya turaha abakunzi b'ijwi rya amerika umwanya wo kugira ngo basobanuze ariko nk'uko babitugaragarije nyine ko nabivuze dutangira ah, bara- ah, ni benshi barimo kuvuga ko hari ibibazo by'umugongo nk'uwitwa Hategekimana buduru nawe yanditse agira ati nanjye umugongo wo hasi umereye nabi kabisa Um, none ngarutse gato kuri iki kibazo cy'abantu bakarirwa n'umugongo abagore ah, batwite bakunze kugira nabo ibibazo by'umugongo bo byaba biterwa n'iki
Eh, wa- iyo umupfasoni yibungenze harabaho ihinduka ry'imere ry'imere yiwe icyo twakwita posture uruti rw'umugongo rwiwe rwo hepfo rukamera nk'urujya imbere kubera uko umwana atera kuba mu nda yiwe rero imitsi yo mu nda iraheza igakweguka uruti rw'umugongo narwo rukamera nk'urujya imbere bigatuma uko umupfasoni yari asanzwe ahagarara canke yicara bihinduka muri icyo rero hariho ibiva ku biro umwana azaragira mu nda uko akuzira ibiro mu nda bibiko ubwa kabiri umupfasoni yibungenze ntaba abikora imyimenyerezo ngororamubiri nk'uko bitegerezwa kubera hariho ibyo abujijwe kubera ubuzima bw'umwana buri mu nda yiwe hama ubugira gatatu birashobora no gushika ku kungene hari izindi ndwara zishobora kuza mu gihe umubyeyi yibungenze bikamubuza eh, bigatuma agira stress ishobora kubaho icyo no kwita stress nazo kiri mu mafagitere atuma umuntu abara umugongo hakabaho rero n'izindi changement no kwita amahormone ahindagurika ku mukenyezi yibungenze rero muri ivyo byinshi umupfasoni yibungenze arakarigwa n'umugongo kandi ugashobora no kubyara icyo twita neresiyatike kuko neresiyatike nayo ifise imyanduruko ku ruti rw'umugongo mu bice bitarombera rero umukenyezi yibungeza arakarigwa cyane no kubabara umugongo n'iyo neresiyatike n'izindi ndwara zishobora kuza kuko yadugije ibiro biba byinshi gusumba ibyo yahorana n'ingene aho yicara hamugora ugasanga haramunanira Eh, murakoze yego murakoze cyane rwose dogiteri dewo eh, ndayishimiye kuri ibi bisobanuro murimo kuduha reka noneho tujye ku murongo wa telefone twakire abakunzi b'ijwi ry'amerika duhere kuri nelson abari kumwe uranyumva
ndabumva Ye- u- u- tuhu- guha umwanya rero ubaze ikibazo cyawe
yego ikibazo cyanjye kuri dogiteri
Mm.
igitsina gore benshi barakunda gukarigwa n'umugongo hariho abavuga ko ayo bari amasigo canke biva ku buzi buvunanye bakora bunamye mugabo ibyo muganga atanze ku bi- ku bagore baba bibungenze biba bitandukanye n'ibyo jewe ndiko ndabaza kubera ko igitigira nyamwinshi ku gitsina gore barakunda gutaka ibibazo by'umugongo iyo tubwira kuri ibyo bijyanye n'amabyigo canke izindi mpamvu hari ibyo bijyanye n'akazi kavunanye uko nyine biza guhura no kunyene umugongo uba ubabaza abo bagore canke n'abagabo bamwe bamwe birabashikira iyo tubwira muganga murakoze Ye, urakoze cyane Eh, muganga mwamusubiza
ego arakoze cyane Eh, abapfasoni ntibavuga nti ku- ku ngabire barose yuko eh, y'ukwibungenga n'ukwibaruka Eh, uruti rw'umugongo rwabo bararukoresha cyane kandi rurahindagurika cyane gusumba ingene abagabo nabo bameze muri icyo gihe rero kumva abapfasoni kenshi bavuga bati barababara umugongo gusumba abandi biravana cyane n'akazi bakora Eh, kuko hariho guteka udukorwa two mu nzu guheka umwana kwibaruka guhinduka i- umugongo we ugahindagurika bivanye no kwibungenga n'igihe yabyaye hama hariho rero no kuja mu kwezi ibyo twokwita amaregere yabo no guhindagurika kuko hari igihe bishika umugongo ukava eh, ku kungene wenyine ameze muco no kwita physiologically ariko sinovuga ngo abagore bonyine nibo bawugwara ni ukuvuga ko kenshi ibituma umugongo bawugwara ni byinshi kuko akazi bakora guheka umwana no kutamuheka no kugira ibiro bihindagurika kuko ni ukuvuga ngo nta kintu kiriho mpuzamakungu cerekaniwe n'umuntu yokinga umugongo ijana ku ijana ntawugware mugabo mu majambo make si ikibazo c'uko umuntu aba yarwaye amasigo ahubwo ni kubera ubuzima bw'umugongo swati yicara umwanya munini cyane yakoze akazi kenshi Mm.
murakoze yego yego Um, dus- dukomereze noneho kuri ihezagira abatanga eme pacifique yanditse rwose avuga ati n'ubu ndimo nandika ndi ku musego umugongo urandembeje eme wiriwe neza
Niriwe neza cyane mbaho.
Eh, yego twiriwe ihangane rero umugongo rwose ndumva ukomereye nabi Ikiba- ufite ikibazo wifuza kubaza muganga
Ndashaka kubaza muganga rero nanjye umugongo. Nta minsi myinshi nicara ndawumarana. Biba bubaye ugira kabiri rero. Ariko mba- ubwa mbere nababara hano hagati na hagati mu buti bw'umugongo amaja munsi. Ariko ubu rero byahindutse ni ku ruhande rw'ibubamfu. Mbere nibagira kugira ngo ibyo bari ibisigo byo bari rwaye. Ndashaka kubaza muganga icyo byoba biva ko. Nta n'akazi karuhisha cyane jewe nkora. Sinzi icyo byoba biva ko.
Mm, ah, warivuje cyangwa ntiwari wajyayo ndifuza ko ndayimaranye iminsi nk'ine iminsi ine itatu gutyo Mhm. Ye, muganga nibaza ati Yego.
reka ndi afite imyaka ingahe
mfite imyaka mirongo ine yuzuye neza imyaka mirongo ego usanzwe ukora iki akazi ka minsi yose
akazi ka misi yose nkora bijyanye na elegitoronike ndi umufundi nkora ibintu by'amapane elegitoronike
ego ewe Eh, murakoze- murakoze cyane ndashobora kukwishura mugabo nashaka kuba ikibazo cya nyuma kuri kuri exercise cyangwa siporo ukora iminsi yose uburutse wowe rimwe mu ndwi cyangwa kabiri mu ndwi umwanya ushobora gukora siporo ungana gute
Bo- nsanzwe nsanzwe ndi mu kigero karate kenshi ndagira siporo kare mu nzu nkakora nka minota mirongo ibiri mirongo itatu cumi n'itanu birahindagurika bivanye n'akanya mba naronse
Yego, urakoze cyane Eh, ikintu cya mbere nuvuga kuri kuri ibyo hari ikiganiro bakunda kuvuga ngo baza muganga Ica- intandaro y'ubwa mbere ni uko woshikirwa aho ibitaro bikwegereye cyangwa umuganga akwegereye umugongo uravurwa kandi ugakira ariko bivaye n'akazi ukora nk'uko nari ndabivuze mu ntango abantu bamara umwanya munini bicaye mu kazi usanga by'ukuri ari inyanduko ya mbere y'uko umuntu ashobora kubabara umugongo kuva ku myaka mirongo ibiri kuduga kuko uba ufite akazi ukora kamwe ugasanga intebe wicarako ni ya yindi ugasanga muvuma ukora ni za zindi ugasanga siporo ukora yategerezwa kuba i- irimo imice itatu hariho umugwi wa mbere w'imi- wa siporo wo kwigorora kugorora imitsi hakabaho umugwi wo gukomeza imitsi hakabaho n'umu- n'umugwi wo kugira ngo umuntu akore siporo ituma umutima eh, icyo twakwita kardio ituma umuntu agira siporo imeze neza cyane ukabyekirira muri make novuga ko kuri siporo ni nziza kuyibandanya mu ugahindura ugashyiramo koga ukagira natation ukagira n'andi ma exercice aha- ava- afasha iyo karate gusaza ukora mugabo icyo nusozerera ko ni uko icya mbere uraba n'intebe ukaza uracishamo ugashyiraho table ukora uhagaze hama ugahiga icyo twita sentire rombere ni akantu ushobora kwambara ku mugongo hama ukaraba neza uko umugongo umeze ariko ibyo byose birafashwa n'uko umuntu yabanza gukoresha iradiyo cyangwa akabona neza ikibazo aho gihagaze ku mugongo ibyo byose naho ndabihezimye ni byiza ko wakwegera umuganga ukabyivuza kuko umugongo utawivuje uraba koronike ugaca wama i- iminsi yose yavanga wa mugongo wa mugongo ugaheza ukabyara izindi ndwara urakoze cyane yemwe Sa- mu- murakoze cyane murakoze cyane muganga mugire ubuzima bwiza
yego cyane murakoze urakoze eme mbere y'uko twakira pacifique mugisha um, nagira ngo mubaze muganga iki gisubizo umuhaye aho uvuze centire rombere umukandara wo gufasha umugongo umuntu yawubona mu buryo bworoshye aho ngaho mu burundi eh, yaba ihari
yego eh, urakoze cyane icyo bita sentire rombere kiraboneka mu mafarumasi mu bitaro no bimwe bimwe no muri bino bitaro byacu bya centre professionnel de chimiothérapie ziba zihari mu mico itandukanye mugabo si umuti burundu aba ari uwo kwifashisha kugira ngo ubandanye ukora ibikorwa udatonetse umugongo cyane rwose ye pacifique mugisha uratwumva pacifique ni wowe ni wowe tugezeho ndagira ngo tuguhe ijambo baze muganga pacifique uranyumva ku murongo wa telefone bambwiye ko ahari ariko ntabwo arimo kuvuga pacifique ubwo pacifique barongera baguhamagare niba utari hafi reka dukomeze tuvugana na muganga Um, mu- muganga mutubwiye bimwe umuntu yakora uh, kugira ngo afashe afashe umugongo kumera neza harimo i- imyitozo harimo gukora umuntu ahagaze Um, ibyo bijyanye no ku- gukora siporo yo koga ni ibintu buri muntu wese yakora n'umugore utwite n'undi wabyifuza cyangwa se waba abishoboye yabikora bikamufasha
Eh, ndagushimiye cyane Eh, siporo yo koga iyo bita natasiyo ni siporo iri kuri abantu bose kiretse abantu bonyine bafite ikibazo cyo guhumeka icyo twita nka asima cyangwa indwara zi- nka- nk'intandara abafite icyo twita epilepsi cy'intandara abantu bashobora kugira ikibazo cyo guhu- cyo gu- cyo kugira impwemu zihera bari mu mazi ubwo nabo bice bisaba ko haboneka umufasha wo mu mazi wo bita umumetere najere ariko ku bantu bose bararekuriwe kugira siporo y'ukoga natasiyo ni nziza ku kubera iyo bayikora baryamye bayikora ari bayikoresha gutambuka kugira amasiporo yo mu mazi ni meza cyane icyo bita jimu n'ibindi kuyibumbeze n'utibumbeze ku bato n'abakuze iyo ni siporo nziza cyane mu masiporo menshi atandukanye
ijwi ry'amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavidewo mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa watsapu woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga jya ku rubuga rwacu rwa facebook radiyo yacu vowa aho uza kuhasanga icyo bita link mu cyongereza cyangwa liya mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ijwi rya amerika
turaza guhamagara nanone uwitwa erike bishimimana nawe yatubwiye ko yifuza kubariza mama we urwaye umugongo noneho twakire ari mu rwanda sindimo kubona izina rye ngo inshuti inshuti nete uranyumva yego ndakumva
ururira mu rwanda ahagana he
mu majyaruguru mu karere ka gakenke ikibazo wifuza kubaza muganga
ikibazo nifuza kubaza muganga kuko numvise byinshi yabisobanuye kandi ku bumenyi umuntu aba yaragiye abona ukumva nibyo ariko se ikibazo nsigaranye muri aka kanya umuntu ni gute yatandukanya wa mugongo arwaye ari umugongo n'umugongo atewe n'uko ari ibimenyetso by'iyindi ndwara iyi n'iyi yaba arwaye ni icyo kibazo ndumva n'abasigaranye yego muganga mwamusubiza
arakoze cyane izina ryiwe yitwa erike oya ntabwo ari erike mubwira izina ryawe ndabona handitse inshuti nete rwanda yego ashobora kumwishyura ku kibazo abajije ati mbega umuntu yotandukanya gute umugongo uzi umujyagongo usanzwe icyo twita rombaje komine n'umugongo sipesifike ufise imyanduruko izwi y'indwara yinyegeje inyuma mu majambo make umuntu ashobora kukubwira ati ndarwaye umugongo nabanje gushuha natakaje ibiro numva ububabare buguma buhari mpagaze ububabare buhari nguma nicaye ndyamye ntambutse umuvuma wese nkora nguma numva mbabara canka tifise ubushuhe nico twita fievre umuntu hari ubushuhe butandukanye buhari canke ati numva amagara yanje yose umubiri wose atanga ubwo ufise ati by'ukuri ndiho ndatambuka nsigaye ngenda nunamye kuko ntibikunda aho ngororoka n'ibindi byinshi cyangwa ahubwo ati naratemvye ntemba muri dushe habaye agisida ndatemba meze uku mu ntango ya mbere ni ukumva ko umugongo w'uwo muntu urafite icyawuteye itariki yatembeye umunsi yatembeye cyangwa ibiro bye byatanga kugabanuka afite ubushuhe afite ibindi bimenyetso byinyegeje inyuma bituma wewe ababara muri icyo gihe icyo gihe ucamva ko umugongo we atari umugongo turiho turavuga witwa ko ari umugongo komine umugongo atakipimo na kimwe cyerekana ko ari byo ni ukuvuga ko ashikiriye umuganga icya mbere amukorera aramutuma iradiyo aramutuma ibizamini zo muri laboratwari aramutuma sikanere aramutuma emorari aramutuma ibipimo bindi bikurikira ibyo yavuze kugira ngo umuntu amenye neza ati ikibazo ciwe gihagaze he muri icyo gihe rero aca ibipimo ahava azana nibyo bihava bivuga ati wa muntu dusanga afite kanseri iri mu ruti rw'umugongo dusanga afite igihute kiriyo dusanga afite infection dusanga afite hari akagufa kavuye mu kibanza karasohoka dusanga ari neresiyatike ibyo bita perisima disika ni disike yafatanye n'ibindi n'ibindi mu majambo make kugira umenye uburyo ubu cyangwa buriya intango ya mbere nabanze ashike kwa muganga ni umuganga ahava amusuzuma aheza amubwira ati ikibazo gihagaze ngaha murakoze
urakoze cyane muganga inshuti nete wabyumvise ni ibisubizo byiza cyane
yewe urakoze rero urakoze kuri ibyo bibazo byawe ndibaza ko hari n'abandi babyungukiyeho Eh, turacyari ku mu- eh, turacyari ku murongo wa telefone twakire noneho sophie sophie wiriwe neza mwiriwe mwiriwe yego yego Ah, ufite ikibazo nawe wifuza kubaza muganga yego murakoze cyane ejeni kuduhuza na muganga biradushimishije cyane dufite ikibazo cy'umugongo natwe wo hasi muganga nagira ngo rwose adufashe adusobanura ibintu byinshi nanjye narwaye umugongo wo hasi urankomerera cyane umugongo ntabasha kwicara noneho ngewe wagiraga ikintu cyitwa iradiyasiyo izamuka umugongo wose sinakebukaga sinunamaga kwicara bikaba ikibazo no kuba najya kuryama bikaba ari ikibazo muri icyo gihe wamfataga ko numvise ari nka shoke ikubisemo numvira ko ikubise cyane kandi ntago ntago naguye nari ndimo ngenda mu nzira gusa ahantu haringaniye numva ibyo bintu bimbayeho bintera ububabare bukomeye cyane ariko Yego.
nabashije no kwivuza basanga afite mu buri bwa bwoko mwavuze bw'umugongo nanjye mu- nk'uko bavuga ama- basanze amadisike yarangiritse afite ikibazo cy'amadisike asohoka hanze ariko baramfasha bampa imiti bisa nk'aho amadureri agabanuka ariko n'ubu ntabwo nshobora kwicara ntafite umusego ntabwo nshobora kunama kandi maze desemeni biracyakomeje sinzi ikintu mwadufasha kugira icyo twakora cyane ko bambuza ngo ibintu byo kunama muganga niko muri viziyo yambwiye kandi n'ubundi akazi nkora n'ubundi kansaba n'ubundi kunama sinzi rero muganga ikintu inama wangira cyangwa se indi turetuma yindi umuntu yafata Mm.
Yego. Eh, oya. Mhm. Eh, mu- nashaka imyaka yanyu ndayikunda kuyibaza mu- kuko irafasha mfite rwose imyaka kugira umuntu- karantwita
mirongo ine mirongo n'umunani ine n'umunani
ine n'umunani yego
Eh, ikintu cya mbere numva two no kubwira n'impore mpore kuko urababaye ariko eh, icyo kumenya umugongo umaze kugutera u- hariho umwanya umuntu amara ataraza kuwivuza hama urashobora kumara umunsi umwe ukagenda iminsi ibiri ukagenda hakaho n'igihe ushobora kuza ukamara amezi arenga atanu cy'amezi atandatu ariko umugongo icyo nokubwira nk'umutekanya ni uko umugongo ukira ukira igihe wamenye ikiwutera ni ukuvuga ko igihe mu kazi ukora ubona ata bundi buhinga buhari keretse kunama urashobora kwiyumvira ikindi ki- kibazo kigira kabiri uti mbega eh, nimba ari gukubura ngakubura nunamye sinshobora gukoresha umukubuzo w'igiti ngashyira ko uruti rurerure hama ngakubura mpagaze nimba ari ikintu bategerezwa bu- bu- kunama nta kuntu nomera nk'upfunya amavi kamera ivi rimwe nkaripfunya irindi rikamera nk'irihagarara kugira ngo ne- ndeke ukunamisha umugongo kuko hariho uburyo bundi buba buhari nta kintu na kimwe gifite inzira imwe Eh, mu majambo make hariho kwiyumvira nimba akazi ukora ariko gatera umugongo uca ubanza ukaraba ko ku kazi naho atayindi ata icyo twita alternative ya kabiri ishoboka kuko byama biriho muco twita ergonomy Eh, mu majambo make uwo banza ugasubiza amaso inyuma urabe ku kazi hama ubwa kabiri urabe umwanya imiti uri kurafata kuko hari igihe usanga fizyo yonyine idahabiba umuti burundu kugira umuntu ashobore gukera ushobora gukombina n'imiti bita mamiyororakisa canke hari udu- imiti ishobora kugabanya ububabare ikongera igafata uyu muti uba wamaze kumera nk'uwitunatuna icyo twita contraction musculaire uyu uyu muti urafasha kugira iyo iyo miti ibanze ibohoke irebe kuguma ubabara hama ugakora u- ukuruhuka umwanya wa mbere kugira ngo ntugume utoneka uwo mugongo muri icyo gihe uba uri muri crise hama uwo mufizio agaheza akagupropoza icyo twokwita alternative iyindi position wewe wofata kugira ngo ukore neza akaraba sentire yaguhaye ko ari sentire iri adapte kuko amasentire yose ntameze co kimwe hariho amasentire y'igihe igufwa ryavunitse hariho amasentire y'igihe umuntu ashaka kuyambara kugira akingire umugongo umuntu ashobora kugira iyo sentire kugira ngo wumve neza n'ingene uyambaye ko imeze neza gusumba umugabo binuko urashobora gufata umufiziyo ugafava n'umuganga uwo bita munehoshirirujien canke umunehologe abo n'abandi baganga cyangwa umuhimatologe bashobora gukorana kugira ngo umugongo wawe mu bwo gutora umuti kuko ugumye ubabara umwanya munini biraheza bikabyara ibindi bibazo bitandukanye kuri wewe nibaza aho nogeza ngaho mu kukwishura kugira ngo tusinda kubwigisha umwanya umwe murakoze
murakoze muganga imiti barayimpaye gusa ikibazo ngewe umubiri mu nkora ndi umunasi bampaye amanerijezike harimo uwitwa piroxine na bama n'amadekontaratire ndabifata ariko bambwira ko igihe amadureri yagabanutse najya muri fisiyoterapi ubu niyo ndimo gukurikiranwamo gusa maze desemene nayo mfite rupo medikare n'ubundi ntabwo nari nkibasha gukora kubera nayo ifite amadureri akabije cyane ariko n'ubundi kwicara biracyari ikibazo ndicara ariko mfite umusego ku buryo umugongo uba uhagaze neza noneho kandi twebwe mu rwanda abanasi dukora imirimo yose konsiritasiyo kushoma ibiki tuba dufite akazi kenshi yego sentire cyakora wenda ntayo bambwiye ntabwo barabimbwira wenda mu gukora mu gusubira mu kazi niho nzamenya ngo bimeze bite ariko numvaga nashaka kumenya ngo ese nakora iki kuko urumva n'ubundi akazi sinagatakaza bigomba kujya mu kazi ariko nanone nkatekereza sinzicara nzakora ne n'umugongo sinicara igihe kirekire noneho niyo ntebe cyakora banyandikiye ngo hari intebe ngo ushobora kubashakisha ariko sindayimenya nayo bayinyandikiye ku buryo ninjya ku kazi ngo mba ngomba kuba mfite intebe komfortable n'uwo mugongo murakoze cyane murakoze cyane intango ya byose muvuga nti ubanza ugire hopo hopo irakenewe muri iyo hopo nk'ibi yo kuguma witoneka mu kazi uri kurakora ariko uhindure ukore exercise zo guhumeka sinzi ko imvugo yo kwinjiza inda ukuntu ukwisonzesha wihagisha sinzi ko nticukumva kugira ngo umuti w'umugongo uba uryamye ugaramye ugashinga amavi ukaryamaho uratapi ku isima hasi nyine hama ugashinga amavi ukaza urabanza ukamenyereza ibyo buke buke buke buke biragufasha wowe nyine muri uwo mwanya kuruti umugongo guhurira icyo twita charge bwari bwikoreye ubugira kabiri urafata ukamera nk'uza uriyorosha ku bisusu ku mugongo umera nk'ufyonda hasi wongera wiyorosha buke buke ariko ibyo byose uko ndabikubwira ni uko ibipimo biba bifite icyo byerekanye uwagize erni uwagize ufite arthrose ufite compressionnaire iriko ko uwo mufiziyo wawe ateze kuguma yumviriza ku munsi ku munsi murari icyo twita kinesiterapi antarjike ni kine y'ukorosha buke buke buke buke mugabo umugongo uravugwa ugakira iyo sensi ukayambara mu mwanya uhagaze exercise ukazikora muhira hama umwanya wagiye ku kazi urashobora no gusaba guhindurirwa gato ukaja muri administration kugira ngo abandi babe barakora umwanya uri muri ico gihe kitameze neza cukobara umugongo hama intebe nayo ergonomique nibaza ko nohava nguha nimero yanje kugira ndakurungikire isanamu y'ifoto ifoto y'iyo ntebe uko yoba imeze n'umuco twita amakarakterisitike yayo uko yomera mu kazi hama n'ibindi gukoresha orudinateri nabyo nyine umuntu akaraba haregerera orudinateri kugira ngo wewe uheze ukora umeze neza umugongo ntuwutoneke kuko akazi n'ibyo karagoye yego merci beaucoup ubwo nomero ya sophie turayiguha muganga hanyuma ubwo muzavugane
nta kibazo
nta kibazo nshobora ntazamuhamagara nta kibazo Ah, dukomeze twakira noneho iradukunda emmanuel emmanuel wiriwe yego yego wakoze ku- kwihangana ndibaza ko ibibazo sofi abajije bishobora kuba hari n'abandi ba- bari bategereje kubibaza bikaba bi- basobanukiwe wowe ikibazo cyawe ni ikihe
ikibazo cyane nabaza muganga ese nko ku mu- nk'uko umuntu aryama yubitse inda ko hari abantu baryama bubitse inda bakabimenyera kandi igihe nkaba mbigerageza ahubwo iyo nubitse inda ntabwo aribwo ndwara umugongo ese kubika inda byaba bigira uruhare mu gutera umugongo ikindi kibazo nabaza muganga namubaza ati se umugongo ko ugiye undira hejuru y'urukenyerero ukongera ukandira no hejuru munsi y'ibitugu uwo mugongo waba uterwa n'iki ko nta n'imirimo y'imbaraga nyinshi nkora Eh, ni icyo nabazaga
urakoze cyane manuel Eh, imirimo eh, nk'uko nari nagihereye ko mu ntango yaba umuntu akora imirimo y- imirimo y'inguvu uwundi ntakore agakora ibyo kwicara cyangwa kandi i- ibikorwa bitandukanye umugongo ntushobora kuvuga ngo wavuye ku kintu kimwe gusa haba haruguru y'urukenyerero nashaka mbere nko gusubiriramo ko umugongo ushobora kukuba kukungene wewe umeze ingene wicara ingene ugororoka ingene intebe wicara ko ahantu uryama eh, imatera ingene imeze intebe ut- imodoka yawe wicara gute utwara imodoka umeze nguki eh, n'ibindi byinshi bishoboka kuko hariho de facteurs zituma ko ingene twicara ingene tumeze n'ibi na biriya ariko ibyo byose birashobora kuba bimeze neza umuhungu aca usanga condition de travail nazo zirimo stress itandukanye iyo stress ikunanira cyangwa umutima w'uruhagarara ukunanira ingene ubyakira Eh, rero bica bibyara icyo twokwita eh, probleme hormonale aho ushobora gusanga wamana stress ku bitugu ugaca usanga uwo mugongo wawe basanga ku izosi hose ibijyanye n'amagufa bimeze neza ibijyanye n'ibyo byose by'ibipimo bimeze neza wowe ugasanga ububabare ufite mu mitsi yo haruguru yo ku izosi ni byinshi cyane hariho igihe rero usanga umuntu wavuga ngo afise indwara bita fibromyalgi fibromyalgi ni ububabare bunemuka uza buba niyunguruza ushobora gusanga buri ku mugongo ku izosi ku bitugu cy'iburyo ejo ibubamfu kumanuka gutandukana mu gihe uriko urabivuga uvuga uti je mbabara umugongo mbabara iyo ndushe mbabara iyo mfite akazi kenshi mfite ibintu byinshi niyo ndakora ariko ibyo byose bikava ku mafagitere novuga nti menshi cyane ariko ni uguhanura ko kwegera umuganga akwegereye ukabanza wewe mukabiyaga akakubwira ati je mbona uyu mugongo uva kuri ibi n'ibi ariko ku kibazo cy'uryama w'ubitsinda ni fa- ni- ni bibi ni bibi ni bibi ku mvo nyinshi kuko umuntu wese arwaye umugongo aryamye yubitse inda abyuka habara cyane mu gitondo kuryama neza uryama ugaramye ukareka kwisegura umusego wo ku ijosi ujya w'umusego oreye ushyira ku ijosi hama bikunze uwo musego hakuwushyira ku ijosi ukawushyira munsi y'in- yo mu ntege munsi y'amaguru hagati mu ntege hama wamara kuwushyiraho uca usanga wagabanije icyo twakwita kurubire fiziyologike haruguru y'ibikenyerero hariho imfuruka harafukuye gusumba rero iyo uryamye ugahita usegura mu ntege ijya mfuruka ica ihera ugafite isanga uryamye neza ku gitanda ugashikaho uca ubyuka umerewe neza mu gitondo iyo bishyitse naho ukaryama ugashaka kuryama guhindura kuryama ugaramye uburyo uryame ukitse uca ufata ka gasego kari munsi y'amaguru ukagashyira hagati y'amaguru akandi ukagashyira munsi y'umutwe ku mu- ku gusegura umutwe aho biba bikenewe mugabo byiza mvuga nti ni byiza ko ari isanamu nkweretse byari kuba byiza eh, niho nosaba ko eh, ino radiyo yacu yotera imbere igaca iduha n'indi televiziyo tuzoze turavugana eh, tubonana zidakwereka isanamu byonyorohera gusumba murakoze cyane muganga Yego.
eh, murakoze cyane turimo turabyiga mu- mu minsi iri imbere buriya bishobora kuzakunda hanyuma tukajya tube- berekana amashusho Yego cyane.
ako Yego.
gasanamu ukaduhaye ibyo ari byo byose dushobora no kugashyira no kuri ah, youtube cyangwa se tugashyira kuri facebook yacu bakaza kugasangaho murakoze cyane Mm, byafasha rwose Eh, nuko Em- emmanuel rero ubwo wasobanukiwe neza cyangwa hari ikindi gisa- kibazo gisigaye nta asobanukiwe harahakana yavuze ko kuba umuntu yagira siteresi cyangwa se akaba yarwara umugongo wimuka nk'uko nk'uko nagiye wimuka ku bitugu twese tuzi ko umugongo mu bitugu
Ye, gerageza rero ku- kurwana na siteresi uyi- uyirukane
niko bimeze kabiri tureka siporo ye um, muganga reka mbibarize hari akantu ka- numvise muvuga ku bijyanye no kuryama uburyo bwiza bwo kuryama aho muvuga muti kuryama umuntu agaramye nibyo byiza Um, nk'umuntu tuvuge umuntu afite inda Si- mu kinyarwanda hari bavuga ngo nyakubahwa umuntu afite nk'inda nini cyangwa se umu- umubyeyi w'ibungenzi nta ubwo nabwo nta- ntabwo yaba arimo guhemukira umwana aryamye agaramye cyangwa se uwo nguwo ufite inda nini ntabwo ibinure byo ku nda bishobora gutsindagira inyama zo mu cyangwa ibindi bice byo mu mubiri Na- ntabwo byaba bibi kuri abo bantu bombi nari nari mbajijeho umuntu ufite inda nini n'umuntu utwite
murakoze cyane abo bantu baratandukanye baratandukanye Eh, uwibungenze aba yibungenze ubuzima aba yibungenze ikibondo aba yibungenze umuntu wundi muri we uyu ni ukuvuga ko arafise icyo navuga nti kubika inda kugira ikibazo si byiza si byiza na gato hama yaba ufite inda nini nyene n'ufise ntoyi si byiza hajya kuryama wubitse inda birafise ingaruka ku kungena umugongo U- iyo uhagaze icyo nakwita amakurubire physiologique uko yari ameze uhagaze ku murango niko aca asu- aguma ameze n'iryamye mu ijoro kuko umugongo ucumera nk'uci- nk'umanuka uja mu bihimba novuga byo mu nda revisera n'ibindi rero iyo umusabye kwisegura no kuryama agaramye ahubwo inda yiwe niyo ica imera nk'ipoza ku ruti rw'umugongo uruti rw'umugongo icyo nokwita ntipartiya anteriyeri y'indani mu- muri we hama umugongo ugacumera nk'uruhuka ama icyo twita likide cefalohacidien am- ingene ubwonko bukominikana n'uruti rw'umugongo bikaguma bimera neza cyane hama hakabaho icyo twokwita ehasiyo amazi wanyoye iki byose birafise uruhare amaraso agashika hagati y'utugufa n'utundi ibyo ni byiza gusumba ibindi rero novuga nti kuryama wubitsinda ku bantu barwaye umugongo ku bantu bibungenze ku bantu babyibushe cyane abo bantu iyo si kondisiyo nziza yo kuryama umuntu wubitsinda murakoze mwakoze cyane muganga ubwo tugiye gutangira kuryama buri munsi tu- tugaramye Kabure- Kabure, fata- soma ku mazi hanyuma ubundi dukomeze yego cyane murakoze cyane
ijwi rya amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavidewo mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa whatsapp woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga jya ku rubuga rwacu rwa facebook radiyo yacu vowa aho uza kuhasanga icyo bita link mu cyongereza canke lien mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ijwi rya amerika
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangicazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo reka da ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa yewe shafe twigendere kombo tagisi yaje taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal.
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi turi mu kiganiro muri isanga aho turimo kuvuga ibijyanye n'umugongo ibibazo by'umugongo Ah, muganga yaduhumurije tubwiye ko umugongo uvurwa ugakira dukomeze rero tubiganireho mu gihe abakunzi b'ijwi ry'amerika bakomeza kutwoherereza nomero zabo reka mbaze aka kabazo muganga Um, hari abadamu cyangwa se abamama baba bagiye kubyara bakabatera uh, gashinge bita epidirari noneho ko kugabanya i- i- ububabare abo bagore batewe urwo rushinge hari bamwe bakunze kuvuga ko rwabateye umugongo yaba ari ukuri urwo rushinge rwaba rugeraho rukagira ingaruka zo kuba umuntu yababara umugongo cyangwa no kwibeshya
Eh, murakoze Eh, iki kintu kibazo kiriho kandi abantu benshi bama bavuga ariko nashanda babwiye ko atari byo kuko umukenyezi yibungenze twese turamaze kumubona imitsi yiwe yo mu nda irakweguka rwose ikamera nk'iyiza imbere ubwo kubera uko umwana akuze n'ukuntu aba angana hama iyo amaze kwibaruka ni ukubaho ku babimenye ku babizi muri azi zose za heyeni barugurura bara- baramukura umubyeyi hariho imitsi rero bakata iyo bayikase ni imitsi yo mu nda kuko barahugurura kugira bakure y'umwana rero umubyeyi amaze kwibaruka icyo twita kugaruka muri ya pozisiyo yari afite kera gusubira kugororoka uko yari ameze kare imitsi yo mu nda iba yaratakaje inguvu ese ko yabyaye izo nguvu ziwe za- z'imitsi yo mu nda zamaze gutakaza inguvu hama bakaba bari bahakashe muri icyo gihe hacabaho icyo twita mu gifaransa bezekiribe ukutaka uko inguvu z'umugongo n'inguvu zo mu nda ntiziba zikingana rero benshi bacavuga ngo bababaye umugongo kubera agashinge baba bateye ariko ikibazo ntigihagaze kubera agashinge baba bateye ahubwo n'imitsi yo mu nda itanganya inguvu n'imitsi y'uruti rw'umugongo muri icyo gihe imitsi y'uruti rw'umugongo iba yarayitumatuye kubera ukuntu yari ameze ukuntu yari ahagaze hanyuma imitsi yo mu nda nayo ikaba yarakwegutse cyane muri icyo gihe yari akeneye ko ahubwo aja mu cyo twita kineriterapi y'inyuma yo kwibaruka kuko hariho ama exercise babigisha yo guhuha yo guhumeka yo gutanga gukoresha ya mitsi yo mu nda wenyene kuva ku ndwi umunani eh, w'isomeni nyuma yo kwibaruka agaca atangura kineriterapi nyuma yo kwibaruka ubwo bubabare ntaho bisubira guhurira ibyo ni ntahe ni temoyaje nyinshi dufise z'abantu baza muri kineriterapi z'umuntu wo kwibaruka nta kibazo cy'umugongo baheza ngo bahure hama niyo umuntu asubije inyuma hariho n'abagirirwa mu yandi ma operasiyo yo muri ibyo bice bisaba ko urwo rushinge baramutera iyo anesitezi bayimushyirako mugabo naho abayitewe batari bibungenze nta kibazo cy'iyo anesitezi baheza ngo baze kuvuga ngo kubera banteye agashinge byacimera gutya rero ndahanira rwose ko abakenyezi bibungenze n'abaheru- n'abaheruka kubyara n'ababyaye pa sezariyeni bohurumbira igisata cya kinesiterapi cya hayidikasiyo no kwibaruka kuko biri mu mu nyungu nziza cyane y'amagara yabo y'uko bameze neza uko bari bari imbere yo kwibaruka kandi bahaguma bakomeye bagasubira ku kazi bakimeze neza birafasha cyane murakoze murakoze kuri izo nama reka twakire frederic ndayizigiye fred wiriwe
iriwe neza yego ikibazo cyawe wifuza kubaza muganga
Mm, nashaka kubaza je mu gace mperereyemo ubu ngubu hari ukuntu nyine ibibazo by'umugongo biguma bigaragara cyane kandi ubwo se bikagaragara ku bantu bakiri bato aho uherereye ni hehe
Eh, ndi ku mupaka w'u rwanda n'uburundi aho bita kanyaruho kanyaru
kanyaruho ku mupaka ku mupaka w'u rwanda n'uburundi yego
Eh, rero hari hari ukuntu twahora tubona kera umugongo ukunda kurwara abantu b'abamama cyangwa se abantu bakuze none ni kubera ko ubu n'abantu bakiri bato bari kurwara cyane na cyane cyane abantu b'abagabo
murakoze muganga yego arakoze cyane misiyo rike ndayizigiye Eh, indwara y'umugongo iri ku kuntu turi ko turatera imbere mu gukoresha ubuhinga twofata ko bunagezweho ibyo twita informatike aho umuntu dusiye kenshi dukora twicaye ibyo turabyumva Eh, ni nko kuvuga ko ati kare umuntu ugira ajye yaraja kurima yaraja gu- gukora ibikorwa bisaba ingufu agakora ubwo yaheza gukora agaheza agafungura ubwo muri iki gihe abantu bose usanga dukora twicaye kandi turi generasiyo ya mbere y'ibikoresha informatike n'ubuhinga buteye imbere twita aho dukoresha umutwe w'ishyumba muri aya mazi rero biri mu mafatere ya mbere y'uko abantu bakiri bato n'abagereranye n'abageze mu zabukuru ubu uyu mugongo usigaye ufata bose ubugira kabiri ni ukuduga ibi ni ukugira ibiro byinshi kandi utagira na siporo ni ingene dufungura ni ingene dukora siporo ushobora kwita ntiyatifite fizike rimwe rimwe inadapte kandi itarihiriye aho umuntu akubwira ngo ndagira siporo ugasanga akora siporo rimwe indwi yose agasabimara yicaye hama ibyo dufungura dufungura aho tugeze tugafungura ibyo tubonye ntiduheza ngo tumenye ibyari ibyirya twozirya bituma twunguka ibiro bice bigabanuke hama hariho na- n'uko nokwita siteresi y'uruhagarara rw'ukwiyumvira ejo cyangwa hirya y'ejo aho umuntu nyine asanga ibyo byose no kutisuzumisha aho umuntu avuga ati nagiye kwa muganga ugasararindiriye ngo hagati baguhaye nanjye ndakajye numve ubwo muri ibyo bihe navuga nti izo modine ziri mu bituma uno munsi indwara y'umugongo itagira imyaka ku myaka yose mpahera kuri ibyo dufungura siporo itari adapte cyangwa itari hegiriye iyo stress y'umutima w'uruhagarara rwa miti yose hama no kutisuzumisha kwa muganga igihe umuntu yabaye agatanga gukoresha umuti n'ako yakoresheje agatangwa kuguma yisu avuga ngo nda- ndarindiriye bizogenda uko bizogenda niko nomera nk'uwo mwishyura kugira ngo eh, ico kibazo kiri hose kandi gifite ku isi yose mugabo umugongo urakaze ku myaka hagati ya mirongo ibiri n'imyaka mirongo itanu n'itanu kuko ni imyaka umuntu aba aciruka yibaza ngo aracakomeye yibaza ngo reka ndonderere uyu nawe uriya ego murakoze
Uh, fred bi- birumvikanye wasobanukiwe
yego nasobanukiwe yego Ye, Kandi reka- murakoze.
urakoze nawe reka twakire noneho bienvenue banange bienvenue mwiriwe mwiriwe Wiriwe.
mwiriwe mwiriwe Yego, yego.
amahoro amahoro ku ijwi ry'amerika yego namwe ikibazo ni cyawe kigali mu rwanda mu karere ka karongi ikirinda Mhm.
reka nshimire muganga kuba yaje ku ijwi ry'amerika kugira ngo adusobanurire ikibazo cy'umugongo kuko ikibazo cy'umugongo ni indwara imaze kugera ahantu hose uragenda ugasanga umuntu ari gutaka umugongo tukibaza rero ikintu kibitera rero wenda natinze ese ni izihe ngamba umuntu yafata kugira ngo yirinde uburwayi bw'umugongo mu buzima bwa buri munsi Mm, ikindi namubaza ni ryari umuntu yakwisunga muganga aho kwihanganira uburibwe bw'umugongo ikindi wenda namubaza ese hari indyo cyangwa intungamubiri zafasha gukomeza imitsi n'amagufa y'umugongo ikindi namubaza ah, ni izihe ngamba umuntu yafata kugira ngo yirinde uburwayi bw'umugongo mu buzima bwa buri munsi iki wenda na nta- nicyo nari nahereyeho Mm, yansobanurira ibi ngibi yego Eh, muganga murakoze wiyalo ngende mumusubize
ego harakoze cyane Eh, icya mbere ni uko nk'uko nari ntegereje kubivuga eh, in- intango ya byose umuntu yabaye umugongo urengeje umunsi umwe urengeje iminsi ibiri ikihuta cya mbere bibaza muganga cya kwa muganga kuko kugira umuntu agira icyo yimarira mu buzima bwa minsi yose ni uko uhumurizwa n'umuntu asanzwe azi icyo ashobora gusuzuma niyo ntango y'ubwa mbere ubugira kabiri wa muganga niyaguhumuriza ati ibipimo ibi n'ibi n'ibi bisanzwe ari sawa genda rero utangire gukora imyimenyerezo ngororamubiri aha ngeze mu gikorwa cya kabiri cy'icyo umuntu yokora kugira ngo akinge indwara y'umugongo gukinga indwara y'umugongo intango bwa mbere ntabivuze n'icyo umuntu yofungura ni ko ku biro byacu tureka ko tubyibuha cyane kandi ntitwonde cyane mugabo hakabaho no gusuzuma ibyo urya uti ndabifunguye kubera iki kugira shike kuki ibyirya zirafite icyo zomarira so ibi na biriya hama ikijyanye n'imyimenyerezo ngororamubiri iyi oms ikigo mpuzamakungu ku oms organisation mondiale iravuga ati nk'imiburiburi umuntu narira iminota ijana na mirongo itanu ku ndwi ni ukuvuga ko iminota mirongo itatu ku munsi gatanu mu ndwi ni ukuvuga ko ashoboye twese twabishobora ko dushobora gukora iminota mirongo itatu ku munsi gatanu mu ndwi ni ukuvuga ko iyo minota ijana na mirongo itanu tuca twiyumva ati mbega iyo siporo twaba twakoze iyo bimeze gute ni ukuvuga muri iyo siporo twakora ni uko tumenya neza ko habonetsemo ubwoko butatu siporo yo kwiruka kugira umuntu akomere amere neza iminsi yose agume umutima umeze neza aka- agahumeka acacyagira aga- umutima ugakora amahaha aga- agakora muri icyo gihe umugongo nawe uraheza icyo twakwita amasiporo aerobike ni siporo nziza ni karidiyo ni nziza cyane uwo munsi ukawukora ukumva ko iyo siporo wabishoboye ugakoramo siporo yo kwigorora imitsi yose ukihambya hora wihambya ukikora hora wikora ukumva ko umubiri wawe uri supure umeze neza hama mu mugwi wa gatatu ukuraba ko muri izo siporo uriko urakora harimo na siporo zo gukomeza imitsi harimo siporo zo gukomeza iyo mitsi kuko waragiriye etirema uri supure muri icyo gihe wakoze siporo yo gu- yo gutranspira aerobi kugira ngo umutima ukore neza mugo haba hasigaye ikibazo kimwe ati mbega nukora siporo ye kugira naho nkomeze inda amadomino amagenaje ututi amatipe yagize ashobora kumufasha gukomera cyane icyo gusozerera ko wamaze kuba wabonye icyo ufungura kimeze neza ukayaguma dutora isukari ibintu byose byo kugotomera iminsi yose mu rwego muri icyo gihe tukaba dukora siporo zirimo iyo migwi itatu n'imibiri y'ubururu minota mirongo itatu ku munsi haba hasigaye rero ko igihe ugize ikibazo cy'umugongo cyangwa siteresi ubona ko igumiza ifu kuyirwanya ukafata icyo uhambije icyatsi ukagiheba hama iyo watemvye iyo hari ikibazo kindi cyo gutemba guterura amazi muri dushe muri icyo gihe ugaheza ukavuga uti reka ngende kubaza muganga araheza nk'umuco ushimishije gusumba abandi mu gusozera ni uko umugongo ntuvugwa n'umuganga umwe ntibishoboka ni ukuvuga ko harakenewe ko habaho icyo twita sisiteme interdisipurine itava y'abaganga batandukanye murashobora kuba uyu uyu adatoye umuti mugongo naka akawutora se bagakorana hama na kondisiyo ngo turavayo umuntu akamenya ko yoza arahaguruka arakora aka- agakura imprimante iruhande yiwe n'ibindi hama agakora na activity physique iri adapte kandi iri hegiriye ku bantu bose eh, murakoze yego Ah, hari aho aho yarabajije ati ni ryari igihe ni ikihe cyo kwivuza
Eh, navuze ko umugongo amaze kugirana iminsi ibiri akumva umugongo umuhari ahagaze yicaye umwanya wose pozisiyo arimo akumva ababaye naje kwa muganga kuko niwe muganga wenyine ashobora kumurangira ko ikibazo gisanzwe nuko ikibazo kidasanzwe hajemo ubushuhe n'ibindi bimenyetso naho icyo kirihuta gusumba ibindi Mm. Eh, hari ukuntu mwari mutubwiye ibijyanye na siporo rwose birasobanutse ko tugomba gukora siporo idufashiriza umutima kugorora imitsi kujya no kuyikomeza Eh, a- ariko hari iyo minota mivuga ijana na mirongo itanu um, ni ku- ni- ni ku cyumweru cyose yego ku cyumweru umuntu ashobora kuyikora tuvuge bitewe n'akazi umuntu akora ashobora gukora akabona umwanya udahagije ashobora gukora iminota eh, mirongo ine ju- mu- ejo agakora mm, mirongo itandatu ku buryo ashobora kuyishyira nk'ahantu hamwe cyangwa ibyiza ni gatanu buri buri mu- buri- muri iyo minsi itanu ikurikiranye urakoze hari akantu naho kari mu gifaransa mu kagerageza mu gasigura bavuga ngo petit fois souvent egare beaucoup ni ukuvuga ko ni iminsi yose iyi itanu yose twagerageza nyine turonka iyo minota mirongo itatu hagati ya mirongo itatu n'isaha ntacyo bitwaye umugabo minimumu imice ishoboka umuntu yogerageza ari muri sariwe ari ku kazi hajya ahantu umuntu akorera siporo si mpaka tuje muri siporo mu ibarabara si mpaka tuje muri sale za siporo no mu biro umuntu ashobora kuhakorera siporo hama bigakunda agaheza akabandanya akazi birashoboka Eh, Ye, noneho- mugabo byiza siporo ntitwikorera umunsi umwe hari n'uwigereranya no kwiborosa mu kanwa ati ntiwokwiborosa umunsi umwe rugira niborosa iminsi yo ijya minsi itanu sinzosubire Yego.
rero l'activité physique ni tous les jours c'est pas umunsi umwe mu ndwi si kabiri mu nzu myiza iminota mirongo itatu ikore mu nzu murakoze ndabona iminota iturangiranye kandi hari hari hakiri byinshi buriya nimutwemerera tuzongera tuganire igihe bizashoboka reka mbashimire cyane mbashimire cyane kuri ibisobanuro ku nama mwahaye abakunzi b'ijwi rya amerika kandi rwose nizera ko ubutaha muzatwemerera tukongera tukagira ibindi biganiro nshimire rero n'abamfashe ku buhanga bw'ibyuma ah, chang na nadia taha kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubifurize mwese kugira ubuzima buzira umuze